hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people not different Now we call dey see for dss people and my people we no call no waiting. the dss people really want my people upon say they arrest the sunday boy, eh, boys will be say they don't spend more than one month for their custody after then the judge say make dem carry dem come court di first time dem no carry dem go The second one dem no carry dem complete another third one wey be say dem come manage bring dem complete The judge come talk say dem wan free the twelve people, but the the dss lawyer talk say no make dem no free the twelve people. say na only eight na dem go feel free but dem drag the matter up and down dem come finally eh, talk say okay o oh, dem grant these people bail on one condition and now now the yoruba agitators they don't join head together, find money say okay make dem take release these people. after they find money again the dss people tok say not be money again o say they need to go find one guarantor say the guarantor what they need now—the best way go stand for there Then go be from abuja if they work for abuja e if they get property for abuja if they do everything for that abuja and they must get am we go be two two guarantor na go stand for each each person e go come be twenty four guarantor like that. wey dem wan make dem see am for and all of them must be from abuja as dem come see say e be like say the yoruba people don dey succeed to get this guarantor matter. say many people don dey bring their head dey come outside Now the dss people file another application no go court o e say dem no go fit release four of the yoruba agitators say dem go release only eight e say dem still dey investigate Now the lawyer wey be saying a lawyer me wey be saying na this agitators lawyer talk say which investigation they won't do wey be say they never do for one month dem no see one every evidence bring come out say see di pipo wey be say dis pipo peme or where dis pipo go rob see di bad job wey dem dey do dem never see all wetin be their crime na because say dem dey come outside dey dey against the way the government dey let the fulani dey oppress their people. wey be dey say the fulani dey peme their people. fulani now we no con know wetin the fulani people. dey really want now because the fulani now how wetin dem want make e happen now now how dis pipo go take silent under their custody because e come be like say dis eh, four pipo come be like threat to their next say okay if dem release dis four pipo na e be say dem go still go back to dis dia urudua matter go dey do dis agitation matter and na e make dem wan do everything to delay di matter because if dis lawyer pelumi no act very fast eh as dem tok say na di four pipo dem no go release dem go only release eight pipo or with the condition wey dem give them, wey be say they never even find the solution to that condition wey dem give them, o oh. they still come up with another case again say no they never finish their investigation wey be say the judge don already talk say make they, they don grant these people bail for this uh, each each person each uh, the four people wey be say they talk say they wan investigate so they say all those one go bring ten ten million come each while the rest agitators na five five million each they say they look for guarantor these people don gather many money they come still dey find garato wey go stand for dem so dat dem go fit release dem and di dss pipo tok say no no be anyhow guarantor say di guarantor must be from abuja must get property from for abuja so dat any small thing dem go just carry dia leg put on top of dis pipo property who know person wey go come outside now say if dis pipo still come outside say dem wan go even do guarantor for some of dem say many of dem like dis fulani fit go dia house go permit dem join di house before you know now The people not go fit come outside for galanto again so i no really know wetin be the dss people problem wetin dis dss pipo want wetin be their problem People dey under wey be say e dey e on her custody more than one month and i no see the investigation wey be say na wan investigate i no see still investigate finish The judge don talk. say make dem dey come from their house dey come court any day wey be say dem get court and i decided to tok say no dem must dey under on her custody This kind thing na only nigeria na we for dey see say judge go the dss people go go against judge law so no be small the lawyer wey be say na lawyer pelumi the agitators lawyer con dey very shocked dey wonder say wetin con dey really dey happen wetin dey happen wey be say the dss people. They don't carry They can't dey carry matter go court again no be matter wey be say they don't fair talk before What wetin the dss people come They do all dis thing for and now this thing now can't be like now another to start another case again so that before you know now three months four months go knock me these people because the mat they find dey find solution to how they go take release the one wey be say e dey for ground but the dss lawyer now come dey carry another matter dey come outside my people the way the one wey be say e dey very stressful wey be say e dey e come dey somehow pass be say this dss lawyer na still yoruba lawyer na same yoruba person na dem dey use against yoruba person dem wey be the wey be the oga patapata for the DSS. wey be say they sabi arrest people dey carry ibon e dey go meet people dey arrest innocent people dem no go school but na dem dey eh, on top position if dem need lawyer now na the na na the yoruba people na that dey use against their fellow woman be imagine now na this yoruba person na still dey talk say eh, make dem no release the four say the four of dem na odaran na so dem wan investigate dem investigate wey dem investigate more than one month dem no see one evidence bring come out. dem no see one proof bring come out. say see wetin this person do which investigate na the dss people wan investigate because di lawyer say wey be yoruba lawyer wey be say e still dey stand for this dss people service suppose they cover using him hand take cover him face for shame we know say now him job now him dey do but he suppose realize say this fight will be say this yoruba person they fight will be say dey this uh, eh, dey dey give them punishment so now the fight of the all yoruba people now they they fight for because before these people come outside to come fight e go get reason why they dey come outside dey talk say they want the oduduwa nation na dem dey fight for their people, and as they dey fight for their people, no be say they see e burn for their hand say any rally wey dem go dem dey permit pipo for the rally or dem start to dey scatter town or dey attack people. or dey use their rally to dey steal so this dss lawyer wey be say na e lawyer idowu abi wetin dem dey call your name because idowu na yoruba name So why the same lawyer Idowusi dey file case against im own Yoruba people? Because e dey supposed to know say this Fulani dey fight the Yoruba people for no reason because they wan occupy everywhere for their land. They no wan make dem talk. They just want to use that to oppress innocent people. So this lawyer, same lawyer wey be say the DSS people dey carry dey get up. The DSS people they are very wise. They no carry um, their own lawyer wey be from Fulani o. They carry same yoruba lawyer wey be say they don't put money for in pocket The lawyer go come forget what he they talk The next thing e dey fight against im own people. so this one eh the fulani na come dey use the yoruba people where they stone each other head so my my people the matter get i be as i come across this news now to see make i carry am come here to come share and with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist way i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys.